iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ikaze rero mwese kuri radiyo yanyu ni umwanya w'amakuru yerekeye uburundi
umunyagi bwo atabaje kuba umurongo w'ijana n'icenda tuca turaba ingorane afise izo ngorane afise tuca turaba ishirahamwe kanaka rishoboye ivyo bintu tuca tuvuga uti rero hari umunyagihugu ku mutumba kanaka afise ingorane izi n'izi n'izi genda muzimufashe uwo ni bwana salvatore nizigiyimana ushinzwe kumenyekanisha umurongo wa telefone y'ubuntu abantu bashobora guhamagaraho iyo habaye ibibazo bitandukanye mu burundi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye grenade yaraye itewe muri karitsiye ya runanira muri mu ntara ya gitega mu- nako mu gisagara cya kirundo nivuga ku byu- ku buryo abarundi bakomeje gushakisha imibereho nyuma yo guhungira mu rwanda turazigarukaho mu kanya gato abantu batandatu bakomerekejwe na grenade yatewe muri karitsiye ya runanira mu gisagara cya kirundo hari ku mugoroba w'umunsi w'ejo wa gatandatu iyo grenade yatewe hafi y'ubunywero n'amabutike umusitanteri wa komine kirundo avuga ko bakomeje gukorana n'igipolisi kugira ngo bashakishe abateye iyo grenade n'ubu bataramenyekana mu bakomeretse harimo abari mu bunywero buri hafi y'ahari haratewe grenade umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu kirundo jean bosco ndarurinze adufitiye inkuru irambuye
muri karitsiye ya runanira mu gisagara ca kirundo mw'ibarabara rya kaburimbo rigana mu gihugu c'u rwanda niho haraye hatewe gerenade niho ku metero ijana zirenga gato ubwira bushike ku biro vya sentare nkuru y'igihugu ya kirundo aho yaguye ni hafi y'utuzu tw'idandarizo bita kiosk n'ubunywero bumwe abantu batandatu harimo abacuruzi bo muri utwo tuzu tw'idandarizo n'ubwo bunywero barakomeretse bisanzwe uyu ni umukozi wo mu bunywero yakomeretse twe twari ngaha tuje kwanura bantu mama inite y'amahamaja cyane ngeze hajya ako mahane gakazi tumushye ikintu giturutse nki- ni- twagira ngo ni ntuzenya igicupa mukaha twamushye gikubise nkigire nade nyene ngire kwirukanga nyene nsanga ngaha nakomeretse mba masa nkarajuruma njurumye nshitse ngwa ngaha mahane gakazi twari kumwe n'aba twirukanka tujya hajya hirya ubundi hajya hirya je- vyakurikira navyo twatuzi ubaye ugira kabiri ngaha uwo mucuruzi wo muri butike ari mu bakomeretse avuga ko bashobora kuba ari abasuma avuga ko abateye iyo gerenade baciye bagenda basiga bamwivye ibyo jewe nariko ndugara nyene nsize ko igufure ya mbere nshirako n'iya kabiri nshirako n'iya gatatu ngiye gushirako iya kane hariho umuntu yari yari yahagaze ngaho inyuma y'icyose nyene iwanje burya twe yarakubise nyene atera hasi nyene mu kaburimbo igufure nayisiganye nyene biri kumwe n'icumuruzo ni telefone yanje nca ndabita ngaho nyene nca ndirukanka nirukase burya yaciye aza nyene uwo muntu aca- baca baraza baje baca barugurura baca baranyiba bantwaye amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu telefone zine hamwe n'amayinite amayinite yose sindayazi kubera ari shade yari yayampaye sindayazi igitigiri kuna yari ingana nkikikaye ko baba baje kwiba haraciye amezi agera kuri atandatu hatewe gerenade muri ubwo bunywero bwegereye ahaturikiye iyo yindi umukozi w'ishami ry'ibanki interbank ingozi yaraguye muri ico gitero abandi bantu batatu bari bateramanye harimwo uwari ahagarariye ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu rige iteka mu kirundo barakomereka cane kuri ivyo abakunda guteramira muri ico kibanza basaba ko umutekano wokongerezwa tusaba abapolisi n'abayobozi barahagarara ngaho kugeza nyuma y'amasaha kubera uyu mutekano uzurahungabana buri munsi baheruka kuhicira umuntu none bare basubire ba- ba- bakomeretsa abantu bane ba- bambe batandatu n'abandi i- banyagihugu bashoboye gucunga umutekano nko guhera kuva mu gito kuva nka saa moya kugera aho bugarira abantu bakaba bama bari ngaha bacunze umutekano kugira ngo barabe izo nkozi z'ikibiyo zituruka twarondeye umukuru w'igipolisi mu ntara ya kirundo kuri telefone ntitwarose amahirwe yo kumuronka ariko twashoboye kuvugana na musitanteri wa komine kirundo kuri telefone sitani misago arongoye komine ya kirundo avuga ko bacumva iyo gerenade iturika baciye bahashika n'indongozi mu gipolisi umusitanteri wa komine kirundo amenyesha ko baciye batangura amatohoza yo kurondera uwateye iyo gerenade n'ubu ataramenyekana uwo mutware avuga kandi ko uko biboneka uyu muntu atantumbero yo kuyitera mu bunywero yari afise ku bwiwe akikeka ko ashobora kuba ari uwashaka kwikura ko ico kigwanisho ahitamwo kugitembagariza aho caturikiye abakomerekejwe n'iyo grenade yaturitse nk'igihe cy'isaha zitatu ku mugoroba w'uwo wa gatandatu baciye bajanwa bose kwa muganga ariko baca barataha kuko batari bababaye cyane mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika urakoze jean bosco ndarurinze kuri iyi nkuru turacyari mu burundi haherutse gushyirwaho umurongo wa telefone utagurishwa utagurishwa amafaranga bita mu gifaransa ligne verte abantu bashobora guhamagaraho iyo habaye ibibazo bitandukanye uwo murongo uri mu biro by'umuryango wa croix rouge burundi uha amakuru amashyirahamwe atandukanye afasha agatabara mu bice by'ubuzima bw'igihugu butandukanye uyu murongo icyo uzanye gishya ni uko abantu bazajya batabarwa vuba bwana salvatore nizigiyimana ushinzwe kumenyekanisha uwo murongo w'ijana n'icyenda yaganiriye na mugenzi wanjye eroje w'irikaneza turavye ibihe byagiye birashikira uburundi tukaraba ibintu vy'ibiza bishikira abantu tukaraba ibibiza biba biturutse ku birere ihindagurika by'ibihe tukaraba ibintu vy'imiyaga aho dusanga imbwa zirya abantu aho dusanga ibikoko bitera imirima eh, aho dusanga eh, abantu bagira ingorane amagisida bakaraba batabariza ivyo vyose tubishize hamwe eh, tubona duti none ubwo abo bantu ntibakeneye ko batabarizwa tukabona ibi bintu vy'amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ingene abantu bakomereka bakagira ntitwangura bitugoye hanyuma munyuma niho abandi bantu babonye bati eh none iki gikorwa cyo gutabariza abantu igikorwa cyo gukora ibi bintu byo kugabanya ububabare mu bantu bishobotse buranduranywe n'imizi kuba huje ikora ubwo kuba huje ashobora kubishobora yonyene yagira afise ubuhinga n'abahinga babishoboye ariko ubugirigiri bugira babiri iyo abantu bagiye hamwe rero bakora byinshi niho rero icyo cyumviro cyaba kiravuka yuko abantu boza tukaja hamwe aho hariho abantu bavuga baciye bazi ubwa mbere ni oyeme oyeme yacize ati reka dufashanye muri ico gikorwa cyo gutabariza abantu haraza aho de vision haraza oca aho rero tumaze kuja hamwe turashira ingufu hamwe turabona ko bikomeye mugani twagarukiye ngaha twavuga tuti none ivyo bintu abanyagihugu baza bariko baratabariza kuri uwo murongo w'ijana n'icenda tuzobijana hehe ko ata bintu dufise birunze aha muri kuba huje vyo gufasha aba bantu ariko ari uwo mutima wo kubakura abantu kugira dushobore gufasha abantu aho nikora niho hacaza ayandi mashirahamwe turabona za unicef turabona hase turabona caritas esehise umunyagihugu atabaje kuba umurongo w'ijana n'icenda tuca turaba ingorane afise izo ngorane afise tuca turaba ishirahamwe kanaka rishoboye ivyo bintu tuca tuti rero hariho umungi- umunyagihugu ku mutumba kanaka afise ingorane izi n'izi n'izi genda muzimufashe ni muri iyo ntumbero ni bwa bugirigiri bugira babiri turava tugaca dukorera hamwe kugira dushobore kugarukira kuri bantu aho nikora utanze uturorero ni nko mu bisate ibihe abantu ubona batabaza habaye iki Ego nk'uturorero turabona nk'imiryango izimirana n'abandi. Muri ico gihe nko ngaho muri kubahuje turafise igisata ca RRF co ku ca kirondera iyo miryango iba yaratanye n'ababo. Turabona ibintu usanga abantu banyuruzwa bagirane. Muri ico gihe turafise Saisel iyo manda irayifise turavuga tuti eh hari abantu banyurujwa naha naha naha. Tuca tubwira Saisel gaca igenda ikarondera abo bantu hanyuma gaca batubwira ingene abo bantu bamerewe. Nk'ubu turabona nk'ibi ibiriko birabo binyugunyugu biriko kurajya imirima. Tuca tubwira abajeje nka OCHA FAO baca bavuga ati reka twirukange turabe uburyo twofasha eh, abo bantu turabona nk'ubu ibi byo gufata ku nguvu abana ikiza UNICEF zica ziza tuca tusanga rero naho ari ibintu vyabaye mu Burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho twasanga imiryango myinshi yahunze ikava mu gisagara ca Bujumbura ikaja mu gihugu hagati muri ico gihe OIM irafise uburyo bwo guca bufate ivuga iti abo bantu bavuye mu gisagara ca Bujumbura bagahungira hagati mu gihugu turaba uburyo basubiza iyo baje bava ni nkuko iyo hari n'abantu bahungutse bava mu bindi bihugu haseri kumwe na OIM nayo nyene icifasha muri ubwo buryo nuvuga yuko eh, uburero ni bwinshi ariko nuko umwe umwe wese afise ico ashoboye kandi ashobora gukora kugira dushobore kugarukira kuri bantu aho nikora dushobore kubaramira bataratama n'ibi by'ibiziga bitorwa birimo mu bijanye n'ibiziga eh, bitogwa mu isanzwe iyo umuntu bamutabarije hakiri kare ico gitse ntizo kwirwa kiraboneka nico gituma tuvuga duti rero ikibaye nibakivuga hakiri kare ntituze kuraba ibiziga ahubwo tuze kuraba umuntu agikomeye eh, nico gituma tuvuga tuti abanyagihugu mu Burundi bagerageze kuhurumbira uno murongo w'ijana n'icenda muti none ukora gute Eh, umurongo w'ijana n'icenda ukora amasaha mirongo ibiri nane ku mirongo ibiri nane urafise abahinga bashobora kwakira inkuru iyo nkuru rero bakabona ko ari y'ukuri nuko atari y'ukuri bagaca bamenya iyo bayirungika uyu murongo nturiha e, utelefonye eh, dukoresheje amatelefone akorera ngaha mu Burundi wacu ni ku buntu nta citwazo yuko abanyagihugu bavuga bati babuze amafaranga yo guhamagara rero turatumira yuko abanyagihugu eh, boza batelefona cane gose ko no murongo eh, w'ijana n'icenda kugira dushobore kurandurana n'imizi ububabare buri mu bantu mbega ntawe kwibaza ati mwarengeye inzego z'igipolisi n'abajejwe intwara kuko twumva ari akazi kabo cyane gusumba ntituje kuzirengera ahubwo tuje gufashanya Eh, nobabwira nkuko nkubu nka protection civile aho turakorana cane gose mu bintu vy'amaksida iyo habaye amaksida nino Eh, aba bapolisi nabo nyene nabo nyene turakorana twebwe ntituje kurengera eh, y'ama platform yarahasanzwe mu ntara canke mu makomine twe tuje kugira dushobore kuronka inkuru n'ingoga tuje dutorera inyishu y'ivyo bibazo n'ingoga kuko urabona bwa mbere byabanza guca mu mpapuro bakanika kugirana ariko twebwe umuntu uwo ari we wese afise uburenganzira bwo kuvuga ati harabaye aksida aha n'aha n'aha kandi turavuga tuti abariko bakorera aho hantu kugira mutabare aha n'aha n'aha n'aha iki gikorwa gishasha cy'uwo murongo ni ukuvuga ko kije cihutisha ubutabazi kuko kare habanza gusabwa impusha nyinshi n'ibindi niyo ntumbero nyamukuru kuko urabona umuntu habaye aksida naha naha naha si uwo ari wese ashashoka abimenya E, nari igihe abazovuga bati turondera abo muri prote- protection civile turondera aba n'aba n'aba uca usanga ari ngona ariko umuntu afise agatelefone kiwe ahari ikintu kibaye aho nyene agaca telefona kuri uwo murongo w'ijana n'icenda uwo nyene aca aronka inyishu ibereye hari n'iyindi mirongo yari isanzwe ikora iy'ijana na cumi na gatatu yo muri protection civile y'abagendana ubumuga bwa sida ibi vyo gufata ku nguvu iki ariko twebwe umurongo wacu ni uko iciza cawo ivyo vyose biba birimwo ntidutoranya bwana salvatore nizigiyimana ushinzwe kumenyekanisha umurongo wa telefone w'ijana n'icyenda utarihishwa amafaranga abanyagihugu mu burundi bazajya batangaho amakuru kugira ngo abantu batabarwe vuba na bwangu inkuru yateguwe n'umunyamakuru wacu eroge wirikaneza i bujumbura mu burundi ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abarundi bahungiye mu rwanda baragerageza gushakisha imibereho bamwe babigezeho ni nk'aba bakenyezi batandatu bahungiye mu karere ka huye mu majyepfo y'igihugu bishyize hamwe batangiza butike none ubwo bucuruzi babubyajemo akabari umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire hatungimana yagendereye izo mpunzi ziri mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda adutegurira iyi nkuru
Bamwe mu mpunzi zahungiye mu karere ka Huye baramaze kubona ko kurera amaboko barindira uwo bafasha atasho bimaze baca bafata umugambi wo kwiyungunganya mu gukora udukorwa dutandukanye na cane cane ibijanye no gucuruza kuva aho baboneye ko gutaha atari igikorwa coroshe hari abakenyezi batandatu bagiye hamwe bugurura inzu yo gucururizamwo kuko muhira hari habarambiye narya bakiri mu Burundi buri gitondo batonda ku kazi umwe muri bo aratubwira ingene ico ciyumviro cavutse icyo cyiyumviro cyaje ku kuntu tubona twama twicaye mu mazu ataco dukora ugaca usanga umuntu bituma yiyumvira ibintu atari kwiyumvira niko rero kwiyumvira ko dushobora kuja hamwe tugateranya two twari dufise duke duke utundi tuguma tuzirako tuzirako dutangura kugira ka alimentation karafonkisiona tumaze indwi zibiri twuguruye akabare kandi tubona amarenga gushika ubu abantu baratwitaba kuko urazi ko byose biva mu bantu Bujumbura mwe mufise ubuzi butandukanye bwa leta uno munsi mukaba mwagiye kuba abadandaza ni ikintu coroshe sinzi ko navuga ko coroshe cyangwa kitoroshe kuko urabona ibintu umuntu wa- atahora akora mugabo nta muntu wa- ashobora kureka kwiyadapta ahantu aho ariho hose bivana n'ibyo urimwo turabikora pe turabikora ko twize ah, ibintu bitandukanye rero turahana ibyiyumviro twicara tukagira amanama kenshi tugafatana mu mugongo bikagenda neza ubu vrema twabaye abakomersante nyine abagurira ibintu aho bakenyezi badandariza barashima cyane ingene bakigwa kandi mu kugura ngo ntibaraba ko ari abarundi canke abanyarwanda bakurikira ahari ivyo bipfuza niyo tujya tuguriraho kuko rwose barunguka baha amafaranga yacu wenda sinzi uko baba baranguye ariko iyo umuntu aranguye kabiri gatatu bamugura atarahomba akagaruka ni uko hari ikibimufashije ntibishobora gushika ukavuga ati reka nje burya butike y'umunyarwanda ugasimba y'umurundi aho mbonye ikintu nshaka ndakigura sinzi abandi uko babigenza ariko ngewe iyo njya kugura ikintu icyo nshimye aho nkibonye niho nkigura ntitaye ngo ni umurundi ni umunyarwanda ni umugande ni uko nta- ntabwo ngura umurundi cyangwa umunyarwanda umunyamabanga mukuru w'umuryango w'impunzi z'abarundi ziba mu ntara y'amajepfo arashima igikorwa cy'abo bakenyezi kuko berekana ko impunzi nazo nyene zishobora vyinshi naho ziri mu ngorane agasaba abandi barundi kubafatira aka karorero hariho abashoboye kugerageza baragira imigambi y'iterambere n'aha turiko turavuganira ni ku barundi n'abarundikazi bagiye hamwe bashika bane batanu batandatu sindarabaza igiti giri neza baravuga bati tugire alimentation twongere tugire n'akabari numva ko bariko bariyungunganya muri doke bafite hari n'abaja kurangura ibintu hirya no hino amashu bakayakora mu mu misozi bakazana mu muji abazana inkoko abafite utubutike muri quartier muga bari ku rwego rudashimishije ku byo twa- twifuza kuko impunzi yo mu muji ifite ibibazo bikomeye cyane uwo munyamabanga mukuru w'umuryango w'impunzi amenyesha ko naho hari abashoboye kwiyungunganya hari n'abandi bari basanzwe bakora ibikorwa byo gucuruza bajya kurangurira muri za uganda na tanzania ariko muri ino minsi bahura n'intambamyi yo kubura impapuro z'inzira kuko bamwe zataye igihe abandi bahunze atazo bahunganye amenyesha ko ico kibazo bagishikirije abajejwe impunzi ku rwego rw'igihugu kandi ko babamenyesheje ko bariko baragikurikiranira hafi Desire Hatungimana ihuye mu karere k'amajyepfo ijwi rya Amerika urakoze desire kuri iyi nkuru nshuti mukurikiye ibiganiro byacu tubibutse ko ari ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro ntorere kazoza nturere kazoza
inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bya studio ijambo ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri cya kiyago cya politike ntorere kazoza jerome niyonzima ni jewe ndemesheje kino kiyago muti none uno munsi tugiye kuyaga iki inyishu ni mu kanya isasi nyakubahwa ndasabye ijambo ndasabye ijambo hora numa bangaho ndasabye ijambo erega ndafite icyo mvuga oya nta jambo ngaho wewe tugira uvuge turabizi nta byubaka uvuga none si muri demokarasi amuyima ijambo sindi umunyapolitike ninde yahubwiye ngo abanyapolitike mwese mutegerezwa kuvuga abanyagihugu ko batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi ngo ngwiki abatatowe nta jambo dufise muri demokarasi mutaduhaye ijambo tuzoryiha eh none demokarasi ni akajagari ngo muzokwiha ijambo muzobikora bibakore mudukome tubakomeretse ari ivyo muzohiga duhigure muzobumba tumena mwubake dusambure murahirahira tuzobereka ingeri intama yambagwa uturusha abanywanyi muhaguruke duhaguruke mwiruke twiruke akazoruta akandi kakamire murabona
yemwe ga yewe ndumiwe umva iyo mvugo y'abanyapolitike bacu mwabantu mwe. oya ni ukuri demokarasi y'ukuri ishingiye ku nama n'ingingo mw'abanyapolitike nimuhana ijambo muvugane umutima mu nda muvuge ibyubaka igihugu kuva hatanguye imari ku vyerekeye ikiringo c'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere y'amatora mu matora no kubandanya inyuma y'amatora harabaye ukutumva kumwe ibintu n'itituka ry'umutekano rimwe na rimwe rikaja riribonekeza kuva ico gihe gushika ubu abarundi ababanyi mu bihugu vyo muri kano karere abo mu bihugu bigize ubumwe bwa afurika abo mu bihugu bigize ishirahamwe ry'abanyaburaya mu ishirahamwe mpuzamakungoni mu bihugu bisanzwe bifasha uburundi n'abandi bose bagumye bahuriza ku ijambo rimwe ko hakenewe ibiganiro vyohuza abarundi bamwe bati twiganirire twebwe abarundi ibibazo bitwega nitwe tuzona bitorera umuti abandi bati vyoba vyiza habayemo umuhuza kandi ibiganiro bikabera aho bose bashobora kuvyitaba mbehoho ibiganiro bibereye abarundi vyotunganywa gute bigatunganirizwa hehe abo vyitaba bobo boba bande kubera iki amakenga kuri ivyo biganiro abayafise yoba ashingiye hehe mbega intambamyi zishobora kubangamira ivyo biganiro n'izihe cyane cyane rero hokogwa iki kugira ngo habeho ibiganiro bishobora kugarukana amahoro n'umutekano ku neza y'abarundi bose ngibyo bimwe mu byo tugiye guca ijya nino muri kino kiganiro nkaba nsubiye kuba ikaze
nturere kazoza nturere kazoza mugitegurirwa na studio ijambo
Abatumire turi kumwe muri kino kiyago ca politike ni batatu. Hari Honorable Victor Burikukiye akaba ari cegera cy'umukuru w'umugambwe CNDD FDD uri kwisonga giri ku butegetsi. Honorable mwaramutse.
Naramutse neza Jerome.
Sango muri kino kiyago ca politike.
Urakoze cyane.
Urakoze namwe. Hari kandi Honorable Phineas Nigaba akaba ari umuvugizi w'umugambwe Saranya Frodebu uri mu runani ADC ikibiri. Honorable mwaramutse.
amahoro neza Sangwe namwe muri kino kiyago ca politike.
murakoze cyane murakoze namwe turi kumwe kandi na professeur adolphe sururu umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu vyerekeye imvugo iremesha professeur mwaramutse amahoro neza yero sanga muri kino kiyago ca politiki murakoze cyane kumbure mu gutangura mpere kwa honorable mburikukiye victor bicegera c'umukuru w'umugambwe CNDD FDD muriko muraraba abantu bakeneye kwitaba ivyo biganiro ku ruhande rwa CNDD FDD mubona bo babande twebwe ku ruhande rw'iwacu nibaza ko hotumirwa imice yose y'abarundi bagize ubuzima bw'igihugu murakoze n'abarundi bari hanze yego abarundi bari hanze rega benshi bagiye biturutse ku myuka ya politiki yagira bari bagiye bahunga kuva za taratu na kangahe ndwi na kangahe umuntu yitwa umurundi wese ara- n'abahunze vuba barimwo abiyongoye muri CNDD FDD bobamwo yego kubera iki batobamwo gusa turatandukanye ibintu twebwe muri CNDD-FDD yego kuko turi mu ntwaro ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe im- agasohora ibigwanisha akagira agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko nk'uwo muntu atobamwo kuko n'ahandi duhemaze iminsi tubibona ingene bene abo bantu ahubwo baca baca banyura kubafatira ibihano naho ubundi abarundi bose b'imice yose y'ubuzima bw'igihugu abari hanze n'abari ha- n'abari mu gihugu nibaza ko botumirwa muri ivyo bigo nk'abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibokwegera n'ahari imeza nibaza ko abo ikibanza cabo ari mu butungane ndahindukiye muri Sahanya Frodebu Honorable Phineas birahumuriza numva byohumuriza gute kutemera ikiringo cya gatatu si ukuvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivuga avuga ati itegeko ryanditse gutya rye cyangwa gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindarikurikiza urumva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko nucuvuga ngo uwo muntu wese avuga ngo ariko nta mishamirano ihari imishamirano wowe wowe muri frode bushamiranye nawe muri politiki irahari imishamirano ya politiki imishamirano ya politiki irahari none wovuga ngo ntihari gutega honorable ubona ko ubona ko mu gihugu ubona ko n'amakungu ariko avuga ati genda mu biganiro numva ko ari abantu None ko turi bashamiranye ko turaganira tudashamiranye kandi utemera ico kiringo sa ko turi ko turayaga wumva ntiduhuza ariko wumvise ko tudahuza Hari ivyo mudahuza.
hari ivyo tudahuriza ko mugani ntidushamiranye politikema urumva ko hari icyo tudahuriza ko Ah, uru nicyo gituma rero uvuga ati ibyo tudahuriza ko twicaye tubiganire aho nyene niho co duhuriza aho mwoganira ku biki barabitomoye neza bya politike birahari ibibazo by'ubutunzi birahari ibibazo by'ibwirizwa shingiro birahari rimwe ryatera impare ejo buhundi ibibazo bya arusha bamwe bavuga ati hari bariko barayihonyanga birahari ibibazo by'imibano birahari by'iki- ibibazo ibibazo- ibibazo by'ubukene by'ikiringo yabivuze birahari navyo ibibazo by'ikiringo cyane nibaza ko ibyo twabirenganya amatora yarabaye ubu turi muri leta nibaza ko niyo leta yemera kuko yavuze ati iyo leta niyo yoza ku- kuganira n'abo bandi yifuza ko baganira ibyo biringo nibaza ko twabirenganye n'ukuri
Honorable Phineas mu byo twoganira arabidondaguye hari ibyo byinshi mwahurije ko ku ku by'ibiringo nibyo mwarenganye twabirenganye gute kandi hari n'ubu bavuga bati ntitubyemera none uremera ko hariho leta uno munsi leta itubarije bw'ibyo nshingiro raba ingingo y'ijana na mirongo ibiri n'icyenda ibizwa- ivuga abaja muri leta baribo ibyo we tuzobiganira mu biganiro ehehe none kubera iki mushinga leta Zagira mu itu- biganiro.
itu- itu- itubahiriza bwirizwa nshingiro ati ibyo byose muzobiganira mu biganiro Eh, eh, urumva Niyo rero matière, hakwiye da.
kujaho leta rero yubahiriza ibwirizwa nshingiro n'iby'ikiringo mushaka ko bigaruka kandi mu biganiro none iyo ibwirizwa nshingiro ryahonyanzwe amasezerano rero agahonyangwa abantu bategereza kwicara bakabiganirako none se wumva atari byo byiza kugira ngo turabe none ati iri tegeko ryarubahirije ryubahirijwe kubiganira numva nta kosa rinini none ko umugwi uhari ko umugwi uhari ibiganiro bikaba bisabwa umugwi uhari ujeje ibiganiro abashaka kuganira bakaba bari ishaka barifise habuze iki none kugira tuganire umugwi ni ukuma wawusizeho mwenyene ujya mugwi ni komisiyo tekinike yanyu reka aba banyapolitike ndabihoze professeur sururu birashoboka ko bahuriza ku rutonde rw'ibyoganirwa aba bantu yego biva mu biganiro kandi bakabaza abo abi- biraba urabona nk'aho ari babiri byugura yuko bashobora gushyiraho agenda y'ibyo bizoganirwa ariko nca ngaruka kuri bamwe nyene baba bari muri muri iyo migwi nibo bubaza atawe bakumiriye imice yose ati mbega ikibabaje ikibabaje ni giki ikibateye impungenge ikute ikibateye gwaserera nigiki eh migwi yose yavuze iki iki- ikibababaza ku mutima ikibaremereye ikibaraje ishinge.
ikibaraje ishinge mwene aho nabo nyene nkuko bavuga ko bavuga ko hari imigwi y'abahinga hazoba hari abariko barabishira ku ariko nk'ubu gikaratasi ariko- ariko Eh.
nk'ubu u- uyu avuga ati iby'ikiringo twarabirenganye na leta irahari hanyuma muri Frodebo ati ibyo ikiringo nyene nico kibaza ahubwo nivyo tugiye kuganira kuko biteye ku bintu n'ibyiza shingiro n'amasezerano mwumva bazoshobora guhuriza ku vyoganirwa Eh, be- be- bashobora guhuza kuko aba babiri bo nyene nibabaza abantu abo nyene bazoba bitavye ibyo biganiro batumiye imigwi yose hari n'igihe bosanga ico- ico kibazo kirimwo canke kitarimwo basanze kirimwo ni vyiza kucicarira basanze kitarimwo n'amata yoba vy'amavuta ariko bo nyene kwabo bube na twebwe naho twojamwo twese tukaba bane nawe ukajamwo vyogora ko tu ni vyiza guha rya jambo abo bibakiye bose mugabo atawe wakumiriye ndikace ngira ko aho nyene iwawe nyene nkiri iwawe ugifite ijambo intambamyi zishobora kubangamira ibi biganiro vy'abarundi nizi ego nari na- nibagije ibintu bine cyane cyane icya mbere niyo hotumirwamwo abantu batari mu mice yose ikindi cya kabiri niyo hizwe ibintu atari byo biraje ishinge abanyagihugu ikindi cya gatatu niyo ibyo musezeranye hakagira bamwe baca bagira ati eya ibyo bintu si uko byoja mu ngegero kandi mwari mwatumbirije Kutubahiriza ibyo musezeranye.
Eh, icya kane niyo uvuze ati reka data wanje ibi tubyemere muri aka kanya mugabo duce duhindukira tu- twihindukize tu Aha.
ibyo ni ibintu bine Bishobora biku- kubangamira.
bikunda kubangamira ibintu iyo ibiganiro bidateguwe neza kandi bidafise ihangiro ryiza urakoze honorable feneas aravuze ibintu bine bishobora kubangamira ivyo biganiro hari ico wongerako icyo ntongera ko na- abo- abakoresha ibyo biganiro iyo atabara abantu bahurijwe ko ntabwo ibyo biganiro bishobora kugenda neza ntibyo kwizigirwa honorable burikuki yavuze ibintu bine ubu nawe yongeye koko hari ikindi mugira muti kugira ibiganiro ntibigire intambamyi yabivuze neza profeseri hano yavuze intambamye kandi na jene usanga arizo nawe urazemerezo zine yego mu mwaka uca umuhuza sindacemera rwose kuko n'umuhuza ndibuka Ico umuhuza ntimugihurije ko mutamanyerere ingene bamugoye ndibuka ari amasezerano aheruka cyane ya, ya, ya, mm, ya arusha umuhuza ntiyari ahari mbere abahuza benshi icyo gihe none ntihariho abasinye n'amarezerve amakenga bakavuga ati ndabyemeye ndasinye mugabo ntanabyemeye kandi mu nguno munsi nibo ba mbere bagaruka kuvuga ko ari aba- ibyabona rwose bibishigikiye ayo masezerano jewe intambamyi rero nki- ndabibo ndabiraba jewe intambamyi novuga icambi intambamyi ya mbere ni ishaka rike ryabwo kwitaba ivyo biganiro intambamyi ni yabo bantu bashaka kuvuga mu izina ry'abanyagihugu hariho abantu batowe n'abanyagihugu uwo muntu ashaka kwigira umuhinga w'abanyagihugu batanamutumye iyo ni intambamyi ikomeye cyane ariko ku bwanyu naho senaredi yoza nimba bafise ukuri bazoze mu biganiro biruguruye umugwi ntibaza ko watanguye profeseri sururu hokorwa iki kugira ngo ibiganiro bibe iby'ukuri kandi bishike ku ntumbero imeze neza izo ntambamyi ntizibemo icya mbere noshyira imbere ni uko hobanza hakagarukana umutekano kuri bose icya kabiri icya kabiri umutekano ubonetse hakaza abantu koko ba- ba- bafise ibyo bavuga mu bintu bya politiki abo vyiga abo vyiga hariho abanyapolitike bariho benshi kandi cyane cyane tukaraba icyotuma uburundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe urakoze cyane ni no kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cya politike nkengurukire abatumire twari kumwe nkengurukire profeseri adolphe sururu ni umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu by'inyigisho zerekeye imvugo iremesha ndagushimiye kuba witabye kino kiyago cya politike na jewe ndabashimiye jerome nshimiye kandi honorable victor burikukiye ni cegera cy'umukuru w'umugambwe cndfdd uri ku isonga ryo ku butegetsi ndagushimiye kuba witabye kino kiyago cya politike urakoze kuba wantumiye twizire ko nejo uzogaruka neza cyane urakoze cyane nshimiye kandi honorable Phineas Nigaba ni umuvugizi w'umugambwe Sahwanya Frodebu uri mu runani ADC kibiri wakoze kwitaba kino kiyago cya politiki mwakoze nanjye kudutumira twizire ko namwe nejo muzogaruka emwe ku kiganiro cyo kugira ngo tuganire bogorore nubeje muzo dutumire tuzokwitaba nshimiye namwe mwahisemo gukurikirana kino kiganiro ntorere kazoza kandi mukunda ibiganiro bya studio ijambo Jerome Niyonzima narinda kiremesha jendi muroranirwe mu banyu no mu byanyu naho gutaha
icyo kiganiro rero ntorere kazoza nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubashimira cyane kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri sikipu siske charles afatanije na fatuma karara arimasi mwari kumwe na eugenia mukankusi kuri mikoro mugire ibihe byiza nkumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika